Turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diana ninahazwe ni muri studio ya gatanu y'ijwi rya amerika mu gihugu c'u rwanda inzara yatanguye gusinzikaza abanyagihugu bo muri tumwe mu duce duheruka guterwa n'imvura nyinshi yateje imyuzure imyaka yaragiye n'umurima nawo waracitse uragenda aho aho bitagiye imvura yarabyishe amazi y'imikuku akabihitana n'izi nkangu ziba zaragiye ziva ku murima ngewe ngereranyije ibyanjye byagiye ngewe nagendesheje nk'ibishyimbo by'ibihumbi mirongo icyenda uyu ni umwe mu basinzikajwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi iherutse kurwa mu rwanda muri ano makuru murumva kandi n'abandi batubwira ingene basinzikajwe n'iyo myuzure muri sudani indege z'intambara za leta zarashe ku murwa mukuru Khartoum dusubiye mu karere muri make perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix cisekedi azogendera ubushinwa mu ndwiza nayo muri afurika y'epfo igipolisi cataye muri yompi umugabo yariko asangiza amasanamu y'ibiterasoni akoresheje ifoto ya perezida w'ico gihugu Cyril Ramaphosa ino nkuru turayigarukako turafitiye n'amakuru agezweho mu vy'imikino ya bala ibandanya kwera mu rwanda i kigali musangwa ikaze nongere ndabahe ikaze namwiriwe nshuti bakunze b'ijwi rya amerika amakuru tubafitiye reka tubihugurure ku mugabane wa afurika mu vy'umutekano muri burkina faso abagera kuri cumi na batanu baraye baguye mu gitero cagabwe mu buseruko bwa burkina faso fidele niyongabo adufitiye ibindi kuri ino nkuru umunyagihugu aba ahabereye ico gitero ku munsi w'imana yatangarije itororokanizo ry'amakuru ryo mu bufaransa afp ko abantu batari bake yise abagira iterabwoba bakoze igitero ku nkengera z'igisagara ca kompinga n'umugwa mukuru w'intara ifise iryo zina nyene iri mu buseruko bw'igihugu nico gitero ca nyuma mu bitari bike vyihaye inkumbi muri Burkina Faso ico gihugu gihanganye n'umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu watandukiye ico gihugu uturutse mu gihugu kibanyi ca Mali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abasivile n'imiburiburi cumi na babiri barishwe mu gitero cakozwe n'intagondwa z'abayisilamu mu gice kiri mu burengero bwa Burkina Faso cegereye Mali ku munsi wa kane w'indwi birangiye abantu bagera kuri mirongo ibiri barishwe mu bitero bitari bike vyakozwe mu mihana iri mu buraruko bw'igihugu hari amakuru yatanzwe ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ko abandi bantu mirongo ibiri bishwe mu bitero bitandukanye vyabereye mu buseruko bw'igihugu ku munsi wa mbere w'indwi irangiye abantu bitwaje ibigwanisho barakoze igitero mu mihana yahitwa Kaongo mu ntara ya Kulpelogo iri mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu ico gitero cahitanye abantu batari munsi ya cumi n'umwe harimwo abapasoni babiri n'abana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Burkina Faso ihanganye n'ubwicanyi n'uruhagarara biterwa n'imigwi y'intagondwa z'abayisilamu Fidela Niyongabo tuve muri Burkina Faso tuja muri Afrika y'Epfo aho kolera imaze guhitana abagera kuri icumi ababa ba mirongo ine bo mu ntara ya Gauteng ibamwo abantu benshi n'indembe Amakuru atangazwa n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu avuga ko abantu batari munsi ya mirongo icenda na batanu bakiwe mu bitaro kuva ku munsi wa mbere w'indwi irangiye abo bantu berekana ibimenyetso vya kolera mu gice citwa Hamaskral kiri mu buraruko bw'umugwa mukuru wa politike wa Afrika y'Epfo Pretoria ibipimo vyo kwa muganga vyemeje ku munsi w'Imana abantu cumi n'icenda bafise kolera nk'uko vyatangajwe n'abajejwe amagara y'abantu bongeye bamenyesha ko abantu mirongo itatu n'indwi bakiwe mu bitaro bameze nabi cane muri bo harimwo umwana w'imyaka itatu n'abakuze bakuze icenda Nomantu Nkomo Rarehoko ayoboye igisata c'ubuvuzi mu ntara ya Gauteng yasabye abanyagihugu gufata kurushiriza ingingo zo kwikingira korera no kugumana isuku igisagara ca Swane caragabishije abanyagihugu baba mu gice ca Hamskral n'ibice bihegereye kutanywa amazi yo muri robine catangaje ko amazi yo mu matangi ariko aratangwa
Fidel Niyongabo urakenuye tukiri muri Afrika y'Epfo igipolisi c'ico gihugu cafashe umugabo yariko asangiza amasanamu y'ibiterasoni akoresheje ifoto ya president Cyril Ramaphosa ibindi kuri no nkuru ndabibatubaze mugenzi wacu Oriane Itangishaka uwo musore w'imyaka mirongo itatu n'ine aba mu gisagara ca Pietermaritzburg aho igipolisi camuhigiye kiramufata yakoze aya masanamu mpimbano y'ibiterasoni ariko umukuru w'igihugu umushikiranganje ajejwe igipolisi Becky Sele hamwe n'umutambukanyi wiwe bose bari kumwe muri ivyo biterasoni yahaye ayo masanamu mpimbano inzego z'igipolisi yongera yashira ku mbuga ngurukana bumenyi byitezwe ko arenguka imbere ya sentare ejo ku munsi wa kabiri i Pretoria ku byaha bijanye no kurenga amategeko yo gukoresha ivyuma nyabwonko mu buryo butemewe n'amategeko umuvugizi w'igipolisi cya Afrika y'Epfo Filani Nkwalase yabwiye ikinyamakuru Times Live ko amatohoza yatanguye kuva aho ayo masanamu agiriye ahabona
ijwi rya amerika turacari ku makuru agezeho ijya n'ino ku isi muri repubulika ya demokarasi ya kongo felix cisekedi perezida w'ico gihugu kwa gatatu w'indwi buca w'indwiza igenekerezo rya mirongo ibiri na kane kugera kuwa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda azoba ariko aragendera ubushinwa bitegekanijwe ko perezida Tshisekedi azobonana na mugenzi we w'ubushinwa Xi Jinping uh, bindi kwino nkuru na Geoffrey Mutagoma inama hagati y'abakuru b'ibihugu izasozwa n'isinywa ry'amasezerano ya miliyari esheshatu z'amadolari y'amerika azabarwa mu buryo bw'amabuye y'agaciro umuvugizi wa leta ya kongo yatangaje ko mu nama y'abaminisitiri perezida kisekedi yategetse ko ibiganiro n'abashoramari b'abashinwa bikomeza nyuma y'aho leta ayoboye n'abandi bafatanyabikorwa bagize ibyo bemeranyaho yabwiye inama y'abaminisitiri ko itsinda rishinzwe kwihutisha iyo mirimo ryamaze gutanga imyanzuro yaryo bityo hari ibiganiro n'abafatanyabikorwa b'ubushinwa bateganya gutangira imirimo mu minsi ya vuba minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubushinwa yatangaje ko mu ruzinduko cisekedi azagirira mu bushinwa abakuru b'ibihugu bombi bazashyira umukono ku masezerano y'ubufatanye perezida Tshisekedi kandi azabonana na minisitiri w'intebe Li Qiang ndetse n'umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu bushinwa Zhao Leiji Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza ku isonga mu bihugu bifite umutungo kamere w'amabuye y'agaciro ya kobalte
Geoffrey Mutagoma aca dutwara muri Sudan aho igisirikare c'ico gihugu carashishije indege z'intambara ku murwa mukuru Khartoum gishaka gutuza ingabo zo mu rwanya leta abanyagihugu babibonye bavuga ko vyabaye imbere y'amasaha make y'ingwi kiringo c'iminsi indwi impande zompi zumvikanye ko co guhagarika intambara gitangure
ababibonye baravuga ko ingabo za leta zagabye ibitero by'indege z'intambara kuva ejo ku cyumweru bagamije kurasa imodoka z'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces zifite ibirindiro mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru abaturage bavuze ko indege z'intambara zarashe ibyo bisasu mu miji ya Khartoum, Omdurman na Bahri ingabo za leta zirarwana no gukura ingabo za RSF mu birindiro byazo biri mu mujyi rwagati aho zigaruriye inzu z'abasivili zizihindura indiri RSF ikomoka mu mutwe w'abarwanyi batinywa kandi bazi kurwanira ku butaka mu gihe ingabo za leta zizwiho ubushobozi mu gukoresha indege z'intambara gusa impande zombi zatangaje ko ziri butange agahenge guhera saa tatu n'igice za nijoro nubwo hari igihe zibirengaho zigakomeza kurwana iri hagarikwa ry'imirwano rizagenzurwa n'umutwe ugizwe n'ingabo z'impande zombi n'intumwa ziturutse muri arabiya sawudite na leta zunze ubumwe za amerika ibihugu byafashije mu kubahuza mu masezerano yabereye mu mujyi wa jeda uku kumvikana byatumye hatangira kuba icyizere ko haboneka agahenge k'igihe kirekire muri iyi ntambara imaze gukura mu byaba abarenga miliyoni imwe abagera ku bihumbi magana abiri na mirongo itanu muri bo bakaba barahungiye mu bihugu bituranye na sudani
shimire bagenzanje kuri ayo makuru hirya nino ku isi badutorokanije bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresse ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radio yacu igice ca kabiri c'ano makuru kiza kuba cerekeye akarere k'ibiyaga bigari afurika mu gihugu cy'u Rwanda inzara yatanguye gusinzikaza abanyagihugu muri tumwe mu duce duheruka guterwa n'imvura nyinshi yateje imyuzure umenyesha amakuru wacu Gloria tuyishime yagendeye tumwe muri utwo duce adutegurira ino nkuru ibarura rusange ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare imibare mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ryashyizwe ahagaragara muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ryagaragaje ko mirongo itandatu n'icyenda ku ijana by'abaturage mu rwanda batunzwe n'ubuhinzi tumwe mu turere byagaragaye ko abaturage badutuye batunzwe nabwo turimo akarere ka rutsiro n'aka rubavu ari natwo duheruka kwibasirwa n'ibiza by'imvura ku buryo bukomeye imibare igaragaza ko abaturage batunzwe n'ubuhinzi mu karere ka rutsiro bangana na mirongo inani na kane ku ijana mu gihe muri rubavu ari mirongo itandatu na gatanu ku ijana ibyumweru bitatu nyuma y'ikiza cy'imvura muri rutsiro ishuri ry'amerika yasuye ikibaya cya gatorwa mu murenge wa kivumu muri rutsiro ni ikibaya kinini gihingwamo n'abaturage baturutse mu mirenge itandukanye y'aka karere ndetse no hanze yako ugereranyije iki kibaya gishobora guhingamo abaturage bagera kuri magana atanu ibishyimbo ibigori ibijumba n'ibitoki nibyo usanga ahanini byiganje muri iki kibaya gusa ubwo ibiza by'imvura byageraga mu duce dutandukanye tw'igihugu harimo n'aka karere uretse kuba abaturage barapfuye imirima y'abaturage by'umwihariko abahinga mu kibaya cya gatorwa nayo yagiye itwarwa n'amazi uhageze ushobora kubyitiranya n'uko imyaka y'abaturage yari yeze hanyuma bagasarura abaturage ijwi ry'amerika yavuganye nabo batuganiriye igihombo batewe n'ibiza by'imvura mbitsemo ndayiniyasi ni umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'umwe afite umugore n'abana batanu atunzwe n'ubuhinzi akorera mu kibaya cya gatorwa nk'ibishyimbo byagiye binyuze mu- mu- mu nzira eshatu ibyo bijumba byoneho byamanutse injagari zombi zose z'injagari ebyiri zose zarakukumutse zose zitura hasi mu kabande rugena yajanda muri myaka mirongo itatu n'ine aho twamusanze mu kibaya cya gatorwa we n'umugore n'umwana yasobanuye ijwi ry'amerika uko imvura yamukozeho imyaka yaragiye n'umurima nawo waracitse ura- uragenda aho aho bitagiye imvura yarabyishe amazi y'imikuku akabihitana n'izi nkangu zi- ziba zaragiye ziva ku murima ngewe ngereranyije ibyanjye byagiye ngewe nagendesheje nk'ibishyimbo by'ibihumbi mirongo icyenda abaturage basanzwe batunzwe n'ubuhinzi muri aka karere inzara niyo ibategereje ngewe kuba uburyo nabaho ni imana ibizi kuko ntacyo nakora ngo ibiza mbihagarike ko murabona ibintu byaragiye byarashize abaturage bo muri aka karere ka rutsiro kandi kimwe n'abandi tutafashe amajwi yabo batewe impungenge ko inzara bafite ishobora kumara igihe kinini ubwo ni ukuvuga ngo ku izi saha twari twiteze ko wenda bizagura nk'igihumbi cyangwa bikagura icyabiri ariko ubu ni ukuvuga ngo bishobora no kugura bibiri ukurikije uko ibiza byaje ibyo byajyanye imbambi z'amara igihe kirekire zari ziyongera kandi ikamara igihe kirekire nuko iriya myaka ariyo twari tuzi ko ariyo igomba kuzadutunga tukavanamo n'ibyagomba kutugirira akamaro nka za mituweli n'ibindi byose imisanzu y'abanyeshuri tuzongera guhinga mu kwezi kwa cyenda ubwo urumva muri kiriya gihe cyose rero tuzategereza imyaka yo mu kwa cyenda ariyo izadutunga uyu muturage wo mu murenge wa rugerero mu karere ka rubavu nawe icyizere cy'ejo hazaza ni gike aba bahinzi nibo bahera basaba leta ubufasha ubwo umukuru w'igihugu w'u rwanda paul kagame yasuraga abaturage bakozweho n'ibiza mu minsi ishize mu karere ka rubavu yijeje ubufasha bakuwe mu byabo n'ibiza ndetse n'abatari kubasha kwigaburira nk'uko byari bisanzwe ariko ubu cyane cyane turacyahanganye no kugira ngo mushobore kugira nibura ubuzima no muri iki gihe mutari mu ngo zanyu cyangwa se mudashobora kwikorera ibyo imirimo musanzwe mukora mudashobora kwigaburira uko bisanzwe ibyo ni byo twahagurukiye kugira ngo dushake ibishoboka byose tubafashe radiyo ijwi ry'amerika yavuganye na kanisisi bihira ufite impamyabushobozi y'ikirenga mu kubungabunga ibidukikije atubwira ingamba z'igihe kirekire leta n'abaturage bakwiriye gufata ngo bahangane n'ibiza byasubira mu rwanda imiringoti barayangije yose niyo mpamvu n'ubutaka burimo kugenda hari ibiyira by'amaterasi ariko amaterasi manini atari utuyira dutoya aho bishoboka bagafata imashini igaca iterasi ringana n'ikibuga cy'umupira ubona nta mvura yajya mu kibuga cy'umupira ngo igitembane ubwo twahamagararaga guverineri w'intara y'uburengerazuba mu rwanda ngo atubwire ingamba ziri gufatwa ngo hakumirwe itwarwa ry'imyaka y'abaturage mu gihe cy'ibiza ntibyadukundiye ntiyitabye telefoni yacu abayobozi bombi b'uturere twa rutsiro na rubavu nabo ntibabashije kwitaba telefoni yacu cyangwa ngo basubize ubutumwa twabandikiye leta y'u rwanda ikomeje kwizeza ubufasha abaturage bakozweho n'ibiza by'umwihariko abasenyewe amazu badafite aho kuba icyakora nk'uko ijwi ry'amerika bibonye hari abamaze ataguye ariko badafite icyo kuyariramo kubera imvura yatwaye imirima yabo nabo bakomeje gutabaza leta ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe mu rwanda giheruka gutangaza ko izuba ridasanzwe rigiye gucana mu mpera z'uku kwa gatanu bishobora gutanga icyizere ko nta biza by'imvura byakongera kwibasira igihugu gloria tuyishime ijwi ry'amerika
Gloria tuyishime urakoze tuve mu Rwanda duce tuja muri Uganda hari raporo nshasha yasohowe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri ico gihugu itunga gatoke igipolisi kuba kwisonga mu guhunyanga uburenganzira bwa muntu iyo raporo yagiriza abapolisi kugaba ibitero ku burenganzira bwo gutanga ivyumviro canke kubangamira uburenganzira bwo kugira imyerekano gupfunga bice kubiri n'amategeko abatandukanye mbere na ruswa inkuru imenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika muri Uganda Mugume Davis murayisomegwa na mugenzi wacu uh, Temistocle Mutijima iyi raporo y'umwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri irashyira igipolisi ku mwanya wa mbere mu nzego zihonyora uburenganzira bwa muntu muri Uganda iravuga ko ku birego magana arindwi byerekeranye n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu yakiriye muri uyu mwaka ushize igipolisi cyihariye mirongo itanu na kabiri ku ijana yabyo kigakurikirwa n'ibyakozwe n'abantu ku giti cyabo ndetse n'igisirikare cya Uganda bo bafite makumyabiri na gatanu ku ijana Ruth Sekindi ni komiseri muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya Uganda
ihohotera rijyanye n'iyicarubozo ubugome n'ibindi bikorwa bitesha agaciro ikiremwamuntu nibyo biri ku isonga ku rutonde y'ibirego magana abiri na mirongo irindwi na birindwi ibi bikurikiranwa n'ibyo kuvutsa abantu umudendezo bigera kuri magana abiri na mirongo irindwi na kimwe kuvutsa abantu uburenganzira bwo kubaho bigera kuri makumyabiri na karindwi ibyo bivuze ko hari abantu bishwe
irindi hohoterwa ryakozwe na leta harimo kuvutsa uburenganzira bwo kwiga ubwo kuburana mu buryo buboneye n'irindi ryerekeranye n'ubwisanzure bwa muntu iyi komisiyo kandi yatahuye ko hari ubucucike bukabije mu magereza harimo n'aho abana bafunganywe n'abantu bakuru raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri uganda inagaragaza ko hakiri icyuho mu bijyanye n'uburinganire bw'abagore n'abagabo mu nzego zifata ibyemezo n'ubwo umubare w'abagore bari mu nzego nkuru z'ubuyobozi urimo kuzamuka abo barimo nka visi perezida minisitiri w'intebe umukuru w'inteko nshingamategeko ndetse n'abaminisitiri avuga kuri iyi raporo ubwo yamurikwaga bwana Nobert Mao minisitiri w'ubutabera wa Uganda yavuze ko intandaro y'aya makosa ari ukudasobanukirwa neza amategeko
polisi yibwira ko iyo wanditse umenyesha ko ushaka gukoresha igiterane uba urimo gusaba uruhushya nyamara uruhushya ubwarwo rusanzwe ruhari mu itegeko nshinga ikibabaje iyo baje kugaragaza ko batemera iby'igiterane cyawe ntibakuvugisha ahubwo babinyuza mu mafirimbi no kugukubita bivuze yuko mu by'ukuri batazi icyo itegeko rivuga
Minisitiri Mao avuga ko leta izahugura abashinzwe umutekano ndetse n'abaturage ku byerekeranye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu
Temitocle Mutijima tugukengurukire kuri iyo nkuru yo muri Uganda udusomeye tumira amate gato hama duce tuja mu vy'uburimyi mu gihugu c'u Burundi mu Burundi abarimyi bo mu ntara z'uburaruko no hagati muri ico gihugu basaba abarongoye ihinguriro ry'umwavu fomi kubaronsa ibibanza badandarizamwo ifumbire iri ku mafaranga makenya cane basigura ko hari abarimyi badashobora kuronka amafaranga yo kugura umufuko w'ibiro mirongo itanu ingwiju rya Amerika yateguye yicaye ku bakunzi bayo mu Burundi kubera abamenyesha makuru bacu batemeye gukorana natwe murayisomegwa na Desire Hatungimana intumwa z'ubushikiranganje bujejwe uburimyi ziri kumwe n'iz'iyunguriro ry'ifumbire fomi ziri mu ngendo mu ntara zimwe zimwe zo mu gihugu hagati kwiraba ingene ifumbire rya fomi ryatanzwe mw'isekeza riheze zimenyesha ko zasanze igikorwa co gutanga iyo fumbire cagenze neza Hermenegilde Manyange icegera c'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ifumbire fomi aremeza ko imyidogo y'abarimyi itari igabanuka afatiye kuri kahise duca tuduga ruguru twisunze iki twisunze cyane cyane intara zikoresha ifumbire nyinshi ahantu hacana abamenyesha yuko intara duciyemo zikoresha ibice bishika mirongo itandatu ku ijana ry'ifumbire ikoreshwa muri gucurasi cy'u Burundi Gitega Karusi Ngozi izo ziza imbere muti none mwabisanze gute vy'ukuri mw'izo ntara zose bose baremanga bakemeza yuko ibibazo bagiye baragira mu marima yaheze yuko kuronka ifumbire kw'ikiringo c'impeshi atakibazo na kimwe bahuye naco yuko itangwa ry'ifumbire ku mpeshi ryagenze neza cyane rwose n'abarimyi bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika barashima ko iyo fumbire yo mu bwoko bwa fome yabashikiriye ku gihe mwirima ry'impeshi kandi ku mwimbu wa kino gihe wifashe neza ariko bamwe muri bo bamenyesha ko badafite ubushobozi bwo kugura ifumbire ya fomi ku rugero rw'umufuko w'iro mirongo itanu bagasaba kuroswa amazu y'idandarizo mu gihugu hagati ibaronsa ku rugero ruto ruhuye n'uburyo bafise nk'uko uno murimyi abivuga hariho abenegihugu usanga badashobora gukomanda umufuko ukwiye cyangwa ugaca usanga amafaranga ntibashobora kuyaronka muri uwo mwanya ariko aragira komande rero nasaba ko bodugira nka magaze icuruza umuntu akazana amahera abona nyamba akeneye ibiro bibiri nyamba akeneye ibiro bitatu bakabimuha kugira ngo ashobore gukurikirana indimo ziwe icyo kibazo kirazwi mu ihinguro ry'ifumbire fomi nk'uko ababijejwe muri iryo hinguriro babivuga icegera c'umuyobozi mukuru wayo akavuga ko ico gisabo c'abarimyi bafise amikoro make kiriko kirigwa guhindura kugira biyo mikoro make nabo turabica twobaramira mu dufuko tw'ibiro cumi tw'ibiro bitanu ico gisabo turamaze kuvyumva mwishira hamwe fomi rero nk'abahinga turiko turagerageza kuraba tugikorereko turabicoshoboka turabe ukuntu coshobora kuja mu ngiro naho twigoro twa leta canke ihinguriro ry'ifumbire fomi ari twinshi kugira abarundi baronka umwimbu isindi imwe mu mitumba nizo bakundira kuko irangwamwo umururazi mwinshi abahinga ba kaminuza y'u Burundi mu bijanye n'ivyunyunyu vy'isi bavuga ko isi ndimwe itera itituka ari nacyo gituma umwimbu utigerwa mwinshi nk'uwo mu myaka iheze nubwo hakoreshejwe ifumbire ya kijambere salvatore kaboneka ni umwe muri abo bahinga bakaba n'abigisha ba kaminuza y'u Burundi kubaza ibijya by'umururazi w'isi ni aluminium uwo aluminium ni yari igariye mu masi wacu ni ukuvuga yuko turetse aya masi yo mu biyaya aha imbogo gusa bagomba gukomosaho yongoranira hari amasi yose mirongo irindwi na bitanu ku ijana y'ayo masi yarakambutsemo ibyunyunyu byose ntabwo itangaza rero yuko muri ibi bihe twimbura nabi kuko ibyunyunyu byaragiye bitwawe n'ayo mazi anyengetera akagenda bitwaye bitwawe n'iyo nkukura yamezako n'amasi ameze nabi cyane ikindi kibonekeje muri izo ngendo zo kuraba itangwa ry'ifumbire rya fomi mu ntara zirangurirwamo cyane uburimyi nuko bamwe mu barimyi bataramenya urugero bisunga mu gukoresha ifumbire ihingurwa n'iryo hinguriro Emile kamwe n'ubusa umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi asaba inyigisho ku barimyi bo muri iyo ntara kuva igihe fomi itanguye gukora ifumbire yayo ingero umwenegihugu yategereza gukoresha ubwoko bumwe bumwe bw'ifumbire navuga yuko batarabyigishwa neza nico gituma twagira dusabe yuko fomi yokongeramwo n'igisata kijejwe kuza kirigisha abenegihugu ukuntu iyo fumbire ikoreshwa ku rugero ruzwi neza umwenegihugu akama azi yuko imbura mw'ibango rimwe akoresha urugero urugero uru n'uru n'uru ku buryo ayikoresha atihenze kuko niho usanga iriko iragirira akamaro umwenegihugu ayicegera c'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ifumbire fomi avuga ko amahugurwa ku kuntu iyo fumbire ikoreshwa aza yaratanguye eka n'abigisha ba kaminuza basanzwe ari n'abahinga mu bijanye n'ivyunyunyu vy'isi basaba ko hoba amahugurwa menshi y'ukuntu umwavu uhingurwa wokoreshwa ku rugero udatitura isi banasaba kandi ko bishobotse hoba kuruhurira isi ndimwa mu gukurakuranya ibiterwa ihinguro ry'ifumbire fomi ry'abikorera utwabo ryashinzwe i Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugira rironse ifumbire abarimyi bahora bikora ku yaho riva mu bihugu bigize umuryango wa buraya hari nyuma y'aho ibyo bihugu bifata ibihano leta y'u Burundi kubera indiyane za politiki zadutse mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akazi kimura kamenyereye ko ari akabala imikino ya nyuma yo muri irushanwa rya basketball africa league ibera i kigali mu rwanda igeze muri kimwe cya kabiri mu mpera zino ndwi habaye imikino ya kimwe cya kane kirangiza aho amakipe azobandanya mu kindi kiciro yamaze kumenyekana ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu tim ishimwe mu mikino yabaye kuwa gatandatu amakipe yakomeje muri kimwe cya kabiri ni alahiri yo mu misiri yarangije uyu mukino itsinze rege yo mu rwanda amanota mirongo icyenda n'ane kuri mirongo irindwi n'arindwi undi mukino wabaye kuwa gatandatu ni uwahuje stade marie yo muri mari yarangije uyu mukino itsinze cape town tigers yo muri afurika y'epfo ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo itandatu n'icyenda indi mikino ibiri ya kimwe cya kane yabaye ejo ku cyumweru amakipe yahataniraga kujya muri kimwe cya kabiri ni as duwani yo muri senegal nayo yakomeje muri iki cyiciro itsinze ferrovia rio de beira yo muri mozambique amanota mirongo icyenda n'atatu kuri mirongo irindwi n'atatu indi kipe yakomeje ni petro de rwanda yatsinze abc fighters yo muri cote d'ivoire amanota mirongo inani n'umunani kuri mirongo inani n'ane umukino wahuje Lege yo mu Rwanda na Al Ahly yo mu Misiri urangiye umutozo wa Lege Dean Murray yumvikanye ashimira abafana b'ikipe ye kuba baritanze bakaza gushyigikira ikipe yabo The first thing that I want to say is I really want to appreciate all the fans for, from Rwanda, the way they came out and supported.
mbere na mbere nagira ngo mbanze nshimire abafana bo mu rwanda kuntu muri ibi byumweru bibiri bashyigikiye ikipe yabo rero n'uyu munsi nagira ngo mbashimire hanyuma ndashimira ikipe ni ikipe ikomeye twatangiye neza ubu mu bakinnyi bakina imbere umwanya wose wabonetse wo gutsinda barawukoresheje kandi ibyo ni byo ikipe yose nziza ikora umukino wahuje ABC Fighters na Petro do Rwanda uri mu mikino yashimishije abantu benshi umutoza Liz Mills wa ABC yo muri Cote d'Ivoire yabwiye itangazamakuru ko guhangana n'ikipe ikomeye nka Petro do Rwanda ari ikimenyetso gishimangira ko abakinnyi bose bari muri irushanwa babikwiriye kandi babifitiye ubushobozi Um, it's a credit to everybody in our team. Uh, we abakinnyi had new bacu ni abo additions.
gushima kuba twarashoboye guhangana n'ikipe ya peterode rwanda ikomeye cyane kandi hari abakinnyi bacu baje mu minsi ine gusa ishize mu gihe angola yo imaze ibyumweru bibiri ikipe yayo yuzuye ni ibyerekana ko amakipe yose afite impano kandi abakinnyi bose bafite ubushobozi bwo gukina muri bare rero nta kindi navuga kirenze icyo ndashimira cyane buri mukinnyi wese wo mu ikipe yanjye nubwo bibabaje kuko twari twizeye gutahana igikombe Ku ruhande rw'abakinnyi Diodone Ndayisaba Ndizeye ukinira Rege yo mu Rwanda yavuze ko amakosa yakozwe n'ikipe ariyo yahaye Arahiri kubatsinda ku buryo biboroheye Uh, navuga ko twakoze amakosa menshi uh, muri o- offense o- offense yacu twakoze amakosa menshi uh, harimo kwihutisha baro aho twari dukeneye yuko twa- twakoroganiza bikagenda neza Uh, eh, Al Ahly ni ikipe nziza ifite experience so iyo ukoze ikosa nk'iryo ngiryo baba bagomba kukwishyiramo ku- kuba bagutsinda byihuse Uh, twagerageje muri half time kuba twaganira kugira ngo tubikosore mwabonye ko twagerageje kuba twakosora ariko nanone twongeye turayakora amakosa nanone nka kuriya so navuga ko amakosa twakoze yo kwihutisha gukina vuba vuba nicyo kintu cyabaye diferanse ikindi cya diferanse cyabayemo muri iyi mace navuga ko benshi yabo yaje ari active kuturusha Uh, murebye nko- no kuri statistique benshi yabo yakinnye neza kurusha iyacu iyi mikino ibera i Kigali mu Rwanda yorohera abafana ba Rege kujya ku kibuga gushyigikira ikipe yabo bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bishimiye uko umukino wahuje ikipe yabo ya Rege na Arahiri warangiye umukino nabonye umeze neza cyane kabisa ni ibintu byaturenze kabisa ni ibintu tutiyumvishagamo mu buryo twabike- twabitekerezaga umukino wari mwiza abantu bawitabiriye baryohewe ibintu byari byiza cyane abatahageze nabarangirira ko mu gutaha mu mikino yo muri kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe kuri uyu wa kane Ased One yo muri Senegal izahura na Petro de Rwanda yo muri Angola uyu mukino uzakurikirwa n'undi uzahuza Stade Marie yo muri Mali na Alahiri yo mu Misiri
Tima ishimwe urakoze kutubwira iby'imikino ya bala ibandanya kubera mu Rwanda tunabararikira kuzamura kubita akajisho kanyu ku mbuga ngurukanabumenyi zacu zitandukanye Facebook ni VOA radio yacu tubashaka ko amavideo ya bala ibandanya kubera i Kigali mu Rwanda tukabashaka ko amafoto atandukanye eka turanabashaka ko n'inkuru ziba zirambuye ku kungene iyo mikino iriko iragenda ntimwitinye rero kuzamuraraba uko bigenda gushika imikino yose izohere mu kanya turahana agahindukira ariko imbere ko tugahana reka ngende ndabibukije muri make cyane y'uko igipolisi cya afurika y'epfo cyafashe umugabo yariko asangiza amasanamu y'ibiterasoni akoresheje isanamu ya perezida w'ico gihugu Cyril Ramaphosa mwavyumvise kandi muri make muri ano makuru twabibabwiye Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kuwa gatatu w'indwi iza igenekerezo rya mirongo ibiri na kane kugera kuwa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda azoba ariko arakorera urugendo mu Bushinwa bitegekanijwe ko azobonana na mugenzi we Perezida Xi Jinping bakasinyiranira amasezerano mu vy'ubutunzi naho muri Sudani igisirikare no musicara cisije indege z'intambara ku murwa mukuru Khartoum gishaka gutuza ingabo z'umurwi urwanya leta abanyagihugu babibonye bavuga ko vyabaye imbere y'amasaha make ngo ikiringo c'imisi indwi impande zompi zumvikanye ko gitangure eh, co guhagarika intambara gitangure ni nonga duciye dusozera amakuru y'uno mugoroba mwakoze kudutega abiri yakoze na Diataha na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma Diane Nahazuniwe mwari kumwe kuri mikro dushimire Edir Rwema yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibaniye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo muri mwo byose mwandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye ku ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho mutwumva muherereye haba ku mirongo migufi ya shortwave ko ari mu Burundi kuri FM ijana kane n'ibice bitatu mu Rwanda eka no kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com murara haryana hataryana hararumwasi